Today is a special throwback by 2021. My people, Onyikime, former PA to our mommy of Lagos, Oshe Baddest, I mean Bobrisky, don't come out with a full confession. Hmm. According to her, she said Bob naka Kpekus. Say Bob like Kpekus now pretend he just dey. Only God knows what I went through. If you come to my DM writing nonsense, I'm, I'm blocking you as soon as possible. I no get time. It's not by force to follow nobody. Send you message. So if you are pain, follow this door. Hmm working as pa in the morning then knocking in the night <laughs> i wanted to make new friends He now beats me this is real story He dey knock girls guys as i talk her before she says she just want confess make she for make her heart for clear in case she die tomorrow because she let us know some kind things when bob do am when she can't do pa follow bob risky for lagos nigeria onyekime let us know say things dey happen behind the scene Oh, according to her you like pussy but why you dey pre ten d my pipo una see the reason why this girl run and ever since she no gree fit talk wetin really happen but according to her she said today na confession day make she confess everything we are moving to 2022 oga make you come out and confess confess me i don talk my own o oh, my chest is free now i'm moving on una know say dis oyinkinme di ivory coast abi na liberian girl no gree rest for bobrisky matter like e be like say bob reach show am pepper when she come nigeria have clear my mind i will rest now she let us know say all these things dey with her ever since that is why she keep attacking bob anytime anybody drag her matter come out say she just wan clear her mind say Bob Bobrisky dey into women as well i didn't went to nigeria to have a love story You wanted to force me do things I don't want. After you started harassing me, you are such a toxic person. That is why I never get the power to rest on your matter. I think I'm good now. I've cleared my mind. As I talk am before, all these things they waiting make Oyinkinme they always attack Bob Bobrisky. Anytime Tonto Dike or Morpha drag Bob come out, the girl let us know say she, she lived with a demon say di emotional trauma wey bob put her she no go ever forget for a lifetime a lot of pipo have been telling me to rest dis is di reason why i couldn't rest becos mentally i was not totally healed but i am glad i'm able to clear my mind pesin come reply tell am say so sorry for all you've been through sis we love you nigerians dey support oyinkinmeo becos dem know say he was bob risky personal assistant and she no go fit come lie because she lived with Bob for some months. Of course, you will come out and deny and deny, but people that are wise will know that you are lying. When I was in Nigeria, if it's time to go to bed, he will be bisking me, Oye, are you going to sleep with your trouser on? Blah, blah, blah. If you don't knock me, how did you know that I don't wear bra and pants to sleep? You are a man. Stop changing your voice and doing like a woman stop using women gender to make money na hundred percent man wey get big gbola hey my people, this one na otwetwe onyekime don expose everything about bob I'm not sure say bob get hiding place again for that country. i wasnt in my country. i was so scared that something happened to me but thank god i am in a safe place i can bring him out now remember when i told him bob i am sorry i just want to move on he replied telling me he loved me he knew what he did to me someone abuses you and forces you to do things that you don't want to do it doesn't matter who that person is or what power they think they have. It's an offense against your human rights, and you should not keep quiet. Keep talking until someone listens and does something about it. Guys, una see wetin Oyin dey let us know about Bob. The team tire me. Well, it will not surprise me because we all know who Bob be for the country Nigeria. But this kind of thing when e come do to this Liberian girl when she fly come, can't do personal assistance with her. When you know say this girl, if anything happen, happen she go expose her many nigerians don react say dem know say no be say onyekime dey catch cruise with bob because behind closet things happen that one we never believe it happen so i believe you my mom is the one suffering in this because i won't sleep sometimes in the night the first week i landed ivory coast couldn't stop crying in my dream walking is healing my dear until you sell all that you have in mind then you will be held completely Keep talking until you find peace with yourself. The day he did this to me, his brothers was there. Ask them what happened that day. They will never talk. A day before my flight, he was just begging me to stay because he knows that if I land, I won't close my mouth. According to Onyikime, she let us know say na all these things na e dey her mind why she no fit rest for bobrisky matter say she suffer a lot of domestic violence and a lot of things wey be say bob force her to do. some of di reactions wey come dey come from nigerian commenters association concern come dey tell onyekime say she do well when she take expose bob while some also dey blast her say make she rest for dis matter like e don too tey she dey always dey come come dey attack bob for everything wey bob do for her make she just rest for bob bob matter meanwhile guys onyekime let us know say now she don dey free like she don heal from her heart because the kind things wey bob do when she dey with am as i talk am before e too much say bob knack her kpekus say bob like woman e just dey pre ten d make bob no dey use women gender take dey grab pipo money again becos e gbola big hundred percent guys make una drop una comment una feel say for dis bobrisky former pa oyikime from ivory coast wey still dey call out bob after some months whether e good or not meanwhile una know say she let us know upon every insult wey im don pour on bob even recently and den bob dey always dey come her dm dey write say e still love am because he know say bob know the secret when she dey hide when she never expose and which na be this one wey she don let us know today say bob still dey claim say he don forgive her because bob no want make she expose everything when e happen oyinkinme say she get video if bob just talk anyhow or bob come deny this rumour say she go just post bob video put for social media una know say this oyinkinme she get mind die because the way wey be say she don drag bob supposing bob Not get wetin e really do behind the scene with her i believe say bob for don really respond to her meanwhile guys make una hear una opinion drop your comment for the comment section una feel say na e good for bob make dem expose her because things dey really dey happen when we Not even know about some of these our celebrities This na violet bass tv to all my returnees god bless you massively and if you never subscribe I beg smash on the subscribe button also remember to put up the post notification bell so that anytime when i bring any latest updates like this you will get notified and be the first to watch guys make una help na opinion onyikime no wan rest o bob don't enter one chance for her hand the worst mistake when bob do na to go bring outsider from another country If he say e go fit use her e no know say onyikime na im worst nightmare bob don't buy market for this girl hand and we just pray make this girl not bring more videos as she talk and say she get more evidence if bob make noise for social media. Thanks guys, I hope you enjoyed the video. Drop your comments until I see you on my next video.